Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan magaalaa Waashinten DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa wixataa guraandhala 13 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraandhala 6 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Addunyaa irratti guyyaan har'aa guyyaan guraandhala 13 jechuudha guyyaa raadiyoo jedhamee yaadatama nus guyyaa kana yaadachaa jirra isinis hordoftoonni raadiyoo. baga har'aan isin ga'e isiniin jenna kan isin keessummeessu handof kaaduma waradaati qophii keenya har'aa keessatti odiiwwan waa'ee namoottan naannoo affaar keessaa buqqa'anii akkasumas waa'ee namoottan naannoo amaaraarraa gara finfinneetti imalaa turanii akkasumas komii paartiilee tigraay keessa jiran dhiyeessanii of hirkaa qabna qophiiwwan torbaniis nurka jiru oduutu dursaa oduu jalqabaa kan nutti himtu jaallanneedha.
Attam oltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wixataarraa waliin an jaallannee gammadaati. Dhaabbata mirga namoomaa afaariif durataa akka ta'an obbo Gayaas Ahmed raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti konyaaleen shan ammayyuu to'annaa humnootii adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF jala jiru. Gargaarsi nyaataa gahaa ta'uu dhabuu fi iddoo tokko tokko keessatti immoo gonkumaan jiru jedhan. Buqqaatonni gama isaaniitiin raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dubartoonni lama torban darbe sababaa wal'aansa fayyaa dhabuutiin du'aniiru jedhu. Dhaabni gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan ochaan akka jedhutti naannolee hangi tokko kan barahaalee daloolii fi koneebaa keessatti sababaa nageenya dhabuu fi rakkoo daandiilee jiruun jalqaba baatee amajjii darbee kaasee dhaqqabuun rakkisaa ta'uusaa ibseera jechuudhaan. Masfinaa Raagee gabaasee jira.
Namoonni naannoo Amaaraa irraa ka'anii gara Finfinneetti imalaa turan akka magaalicha hin seenne taasifamaniiru jechuudhaan VOA'tti himanii jiru. Gabaasa Asteer Misgaanaaw ammas jaallanneetu dhiyeessa.
Imaltoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kennan akka jedhanitti kan daangaa bulchiisa naannoo Amaaraa fi Oromoo irra jirtu Gohaa Tsiyoon yeroo geenyu kanneen yuunifoormii humna addaa Oromiyaa uffatan akka deebinu nu taasisan jedhan guraan dhala lamaaf sadii bara kuma lamaaf kudha shan imaltoonni waraqaa eenyummaa bulchiisa naannoo Amaaraa qaban adda baasuudhaan deebisaa akka turanii fi jimaata darbee kaasee garuu imaltoonni hundumtuu dhorkamuu isaanii dubbatu. Yeroo ammaatti imaltoonni hedduun magaalaa Dajan keessatti rakkataa akka jiranis ibsanii jiran. Dhimma kanarratti mootummaa federaalaa biraa deebii argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne garuu waajjira bulchiinsaaf nageenya Oromiyaatti itti gaafatamaa akka ta'an koloneel Abbabee Garasuu karaan cufame hin jiru jechuudhaan deebii gabaabduu kennanii bilbila isaanii cufaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaaw Baahirdaar irraa gabaasteetti.
Dhaabbanni paartii walabummaa Tigraay jedhamu mootummaan naannoo Tigraay paartiilee mormitootaa magaala Maqalee keessatti akka walgahii sabaa hin waamne taasisaniiru jechuudhaan komii dhiyeessaa jira. Akka paartichi jedhutti walgahiin sabaa inni guraan ala afur bara 2023 Maqalee keessatti waamame humnoota nageenyaa mootummaatiin jeeqamee jira. Poolisiin magaala Maqalee paartichi walgahii waamuudhaaf heeyyama hin qabu jechuudhaan VOA. Muusaa Mulgeetaa Asbaa'aa Maqaleerraa gabaasee jira. Oduu biraatiin immoo walakkeessa Somaaliyaa keessatti haleellaa qilleensa irraa raawwatameen hidhattoonni Alshabaabii kudha lama ajjeefamuu isaanii Yuunaayitid Isteetsi dilbata kaleessaa beeksistee jirti. Waaltaan ajajaa waraana Ameerikaa inni kan Afrikaa yookaan Afriikoom jedhamee beekamu akka ibsetti haleellaan sun kan raawwatame guraan dhala kudhanii kan raawwatame gaaffii mootummaa federaalaa Somaaliyaa irraa dhiyaateenii jedheera. Oduu kanas immoo kan nutti himtu jaallanneedha.
Haleellaan kun kan gaggeeffame naannoo baadiyyaa fagoo magaalaa buufata doonii galaana hindii hoobiyyoo irraa gara kibba dhihaatti tilmaama kiiloomeetira 45 fagaatee argama. Iddoon kun Moqdishoo irraa gara kaaba bahaatti gara kiiloomeetira 472 fagaatee akka argamu ibsi ba'e ni mul'isa. Afriikoom bakka haleellaan kun itti gaggeeffame adda baasee hin ibsine. Miidiyaaleen mootummaa Somaaliyaa garuu Gaalmudug naannoo magaalaa Amaaraa cina Doonlee keessatti akka raawwatame gabaasan. Mootummaan Somaaliyaa duula jimaata darbe gaggeeffame kanaan hidhattoonni 117 ajjeefamaniiru jedheera. Ajajaa waraana lafoo ka biyyoolessa Somaaliyaa Birgaadeer Jeneraal Mohammed Taaliil Bihii miidiyaa mootummaaf akka ibsanitti hidhattoonni kun boolla keessaa humnoota mootummaa Somaaliyaa waliin wal waraanaa jiru. Akkasumas humnootii Somaaliyaa waliin dhukaasa banameen haleellaan xayyaaraa hidhattoota kanarratti qiyyaafate gaggeeffamu mirkaneessanii jiran afriikoom haleellaan kun bakka fagoorraa kan raawwatame ta'uu ibsuun lammiileen nagaa akka hin miidhamnee fi hin duune hubadheen jira jedha waaltaan ajaja waraanaa ameerikaan afrikaa keessaa qabdu kun bu'aa hojii kanaa madaaluu kan itti fufe ta'uu ibsi ba'e hubachiise akkuma barbaachisummaa isaattis odeeffannoon dabalataa ni kennamaa jedheera. haleellaa ofirraa ittisaa waloon gaggeeffamuun waraanni ameerikaa bara kana soomaaliyaa keessatti duulli gaggeesse innammaa kun sadaffaadha.
mootummaan ugaandaa waajjira mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomanii cufuudhaaf murteessus hojiin hordoffii mirga namoomaa biyyattiidhaa alatti akka itti fufu ibsamee jira ugaandaatti ambaasaaddarri mootummaa yuunaayitid isteetsi lammiileen biyyatti mirga namoomaa akka kabajuudhaaf kabajamuusa akka mirkaneessanu hubachiisanii jiru jal'aneen dabalata qabdi.
guraan dhala sagal darbe kana. aangoon waajjira mirga namoomaa tokkummaa mootummoota waliigalaa qabu kan xumurame yoo ta'u kunis ugaandaan yeroo dhumaaf eehama eega haaromsitee waggaa sadii booda xalayaan mootummaa guraan dhala sadii baase akka jedhutti ugaandaan eehama kana hin haaromsitu sababiinsaas nageenyi babal'atee waan jiruuf biyyattiin dhaabilee mirga namoomaa ciccimoo fi waldaa siiviikii mirga namoomaa hordoof guddisuuf eeguu danda'u waan qabduufi jedheera. garuu gareewwan mirga namoomaa murtee kana mormaa jiru mootummaan ugaandaa gamasaan waajirri kaampaalaa keessa jiru cufamus karaa waajira muummeesaa yookaan waajira ergama dhaabbataa isa jeenevaa keessatti argamuun qondaaltota mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa waliin walta'iinsa qabu akka itti fufu dubbatee jira.
tarkii kibbaa keessatti balaa kirkira lafaa cimaa torban darbe mudateen asii lubbu baraartoonni sakatta'iinsa godhaniin dubartii tokko lubbuudhaan baraaruu isaanii ibsanii jiru oduu kanas jaallannee tarkaa qaba.
dubartii lubbuun jirtu kan umriin afurtamaa kun kutaa gaaziyantep magaalaa islaahiyaa keessatti baraaramuun. yeroo ogeeyyiin gamoo jige keessaa namoota dabalataa lubbuun jiran argachuuf carraan jiru cufamuusaa akeekkachiisaa jiranitti aangawoonni tarkii balaa sochii lafaa guddaa naannoo gaaziyantep giddugaleessaa mudate kanaan yoo xiqqaate namoonni kuma 29,605 du'uu gabaasaniiru wiixataarraa waajirri gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa akka jedhetti daangaa ce'ee siriyaa gama kaabaa keessatti lakkoofsi namoota du'anii 4,300 ol yoo ta'u kanneen biroo 7,600 ammoo madaa'anii jiran erga balaan sochii lafaa kun guraandhala ja'a ganama barii mudate as gareewwan barbaachaa fi baraarsaa kan addunyaa akkasumas gargaarsi yaalaa fi kanneen biroo gara tarkiitti yaa'aa jiran.
sagaleen ameerikaa guyyaa raadiyoo addunyaa ayyaaneffataa jira hawaasaalee adda addaa guutummaa addunyaarra jiran hirmaachisuun barsiisuuf odeeffannoo kennuun qooda raadiyoon gumaacha dinqisiifata addunyaa kanarratti raadiyoon sabaa himaa baay'ee amanamaa fi faayidaa kennu yoo ta'u yaada irratti dhiibbaa gochuudhaan waliin haasaaf balbala banuudhaan yaada uummataa toora qabachiisuun gargaara. sagaleen ameerikaa qaama deemsa kanaa ta'uu isaatti baay'ee boona dubbiin ijoo bara kanaa raadiyoof nageenya yoo ta'u waldhibdee tasgabbeessuuf nageenya tarkaanfachiisuu irratti dandeettii raadiyoon qabutti fuuleffata.
Galatoomi maqaan koo yoomiyyuu mul'ataati kanan jiraadhu Oromiyaadha. Biyyoee ijoollummaarraa kaaseen sa'aatii tun dabartiin miidiyaan caqasu keessaa biyyoee afaan Oromoo isa tokko. Kanaaf gabaabaatti si ibsuu fi biyyoeen madda oduu fi odeeffannoo haqaati jedhee akkasitti hin ka'aa yoon akka jedhee na saanfachiisu.
Daawit Gamsaan jedhamaan biyyoeen dhugaa osoo dabsanaan miidiyaa addaadha. gabaadhuma beekaa beektoota keenya biyyoeetu gadi baasee nutti agarsiisaa ture baruma daqiiqaa kudha shanii kana irratti illee daqiiqaan shan kan waa'ee uummata oromoo kana beekuutiin baay'ee namoota baay'ee achi irratti barre dhugaa osoo dabsanaan biyyoeen seenaan irraanfatamee uummata oromoo biraas akka dhuunfaa kootiittis nu biraa seenaa addaa qaba jechuudha qulqullinni baay'ee kan addatti immoo ballatee wanti biraa fituutti dabalame.
Hayyee hordoftoota keenya oduutti aanuudhaan kan dhageessanii guyyaa raadiyoo har'aa yaadatamee oolaa jiru ilaalchisuudhaan dhaggeeffatoonni sagalee Ameerikaa yaada nuu kennanidha. Hin galateeffannaa amma gara gabaasaalee keenya birootti ceena. dhiyeenya kana kan abbootan amantaa filatanii fi sinodoosii oromoo fi sabaa fi sablammootaa jedhaman ibsa baasaniin muummee ministeeraa abiyyi ahmedii wajjiniin wal arganii mari'achuu isaanii ibsanii jiru sinodoosii qulqulluun waldaa kiristaanaa itiyoophiyaa muummee ministeeraa itiyoophiyaa waliiniin dheengadda wal arganii waan mari'atan irratti guraannala afurii bara 2015 akka lakkoofsa itiyoophiyaatti miidiyaaleedhaaf ibsanii jiru gama biraatiin addi bilisummaa oromoo. waldaan amantaa ortodoksii Itoophiyaa keessatti waldhabiinsi ka'e akka karaa nagaatiin furamu gaafatee jira. Tsahayi Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa dabalataa qabdi waliin caqasu.
Kan dhiyeenya abboota amantaa filatanii fi sinodoosii Oromiyaaf sabaa sablammootaa jedhamanii waamaman ibsa sanbata darbe miidiyaaleef kennaniin muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahimad waliin wal dhabdee uumame irratti mari'achuu isaanii ibsaniiru. Haayile Mikaayil Taaddasaa dubbii himaa sinodoosii Oromiyaa fi sabaa sablammootaati.
Guraandala bultii sadii bara kuma lamaa fi kudha shanitti muummichi ministeeraa akka waliin mari'an bu'uura nu affeeraniif abbootiin keenya phaaphaasonni isaa waliin mari'achuudhaaf gara masaraa mootummaa deemanii turanii marii kana irratti gama mormitoota keenyaatiin komiiwwan nutti ka'an siinodoosiin oromiyaa fi sabaa sablammootaa muudamni inni taasise kun qanoonaa yookaan sirna mana kiristaanaa kan diige akka ta'ee fi akkasumas ammoo hordoftoonni amantii biroo fi rakkoo namoonni qaban muudama kana keessa akka jiran mormiiwwan ka'an ni jiru mormiin kun warra mormitoota keenyaan akka ka'e nuuf kaasaniiru gama abbootii keenyaatiin muudamni taasifame sirna mana kiristaanaa kamiyyuu kan hin diigne akka ta'ee fi inumaayyuu doogmaa mana kiristaanaa raawwachiisuudhaaf muudamni kun akka raawwatame abbootii keenyaan ibsi gahaa ta'e laatamee jira.
Dubbi himaan sinodoosii kanaa itti dabaluudhaan ibsa gama sinodoosii qulqulluu kan waldaa kiristaana Itoophiyaatiin kenname irrattis yaada kaasaniin.
Marii kanaaf hiikaa hin taane kennuudhaan akka waan abbootiin sadan episkoopoosota muudaman dhiisuudhaan dhiifama gaafatanii too gara isaaniitti makamaniitti ibsi ibsame dhugaarraa kan fagaatedha. Gama muummicha ministeeraa keenyatiin araarri akka godhamu gaafii dhiyaate bifa qajeeladhaan akka hubatamu abbootiin keenya ibsanii jiru. Yoo araaramu garuu haqa keenya gannee miti. Waan ganama itti manaa baane sana milkeeffannee kan araara raawwannu malee yoo haqa keenyaa fi dhugaa keenya ammaa ganne dogmaan mana kiristaanaa cabee qanoonaan cabee jennee kan itti falmaa turre sanatti gaabbaa jirra jechuu waan ta'eef gaafii keenyarraa keenyarraa taakkuu takkaallee otoo duubatti hin deebiin nagaa buusuudhaaf araara buusuudhaaf gama keenyaan qophii ta'uu keenya ibsuu ni barbaanna.
Gama sinodoosii qulqulluu kan waldaa kiristaanaa ortodoksii Itoophiyaatiin dhimmoota ijoo muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahimad waliin irratti mari'atame abbaan Naatnaa'el Phaaphaasiin kutaa lallaba Shawaa Lixaa Wallagga Bahaa fi Horra Guduruu ibsa kennaniin akkas jedhaniiru.
Waamicha qulqulluu sinodoosii fudhachuun mootummaan marii hatattamaatiif qophaa'aa ta'uu isaa guraandhala bultii sadi kuma lamaaf kudha shan karaa jaarsolii biyyaa kabajamoo ta'aniin nu ga'ee jira. Nutis haala qabatamaa biyya irratti argamtu ilaaluun waamicha isaanii fudhachuun garee abbootii eebbifamtoota miseensota kudha lama qabu qulqulluu paatriyaarikiin hoogganamu ramaduun muummee ministeeraa itti aanaa muummee ministeeraa ministeerotaa fi qondaaltota mootummaa waliin bakka kabajamtoonni jaarsolii biyyaa argamanitti marii taasifnee jirra. maricha irrattis manni kiristaanaa seeraa fi qannoonaa amantaa eegdee hojjechuun ala waantota jiran kan hin fudhanne ta'uu jala murtee ibsitee jirti. Kana irraa ka'uunis mootummaan ejjennoo mana kiristaanaa kanaaf bitamuun gara fuulduraas tokkummaa mana kiristaanaa fi walabummaa ishee eegee akka hojjetu mirkaneessee jira.
Abbaan Naatanaa'el itti dabaluudhaan mootummaan yeroo murtaa'e keessatti gaaffilee gaafanneef deebii kennuuf waadaa galeeraa jechuun ibsanii.
Sarbamuun amma jiru hidhamuunis ari'atamuun abboolii hangafoota paappaasii luboota tajaajiltoota mana kiristaanaa caasaalee adda addaa keessa jiran hatattamaan akka dhaabbatuu fi warreen hidhamanis akka hiikaman tajaajila isaanii itti akka fufan waliigalteerra geenyee jirra. Marii kataasifameen mootummaan ejjennoo mana kiristaanaa guutummaan guutuutti kan fudhate yoo ta'u raawwii isaatiifis yeroo kennuun ijaa barbaachiseef ejjennoo keenya jijjiirree osoo hin taane haala dureen manni kiristaanaa keenya balbala nageenyaaf waamicha dabarsiteef guyyoota murtaa'aniif mootummaa waadaa galee fi murtee murteessine hojii kan hin raawwanne yoo ta'e aarsaa hafuuraa kan itti fufnu ta'a.
Marii qaamoleen lamaan jechuunis dhiyeenya kana kan abbootii amantaa filatanii fi sinodoosii oromiyaaf sabaaf sablammootaa jechuun kan waamamanii fi sinodoosii qulqulluu kan waldaa kiristaanaa ortodoksii Itoophiyaa muummee ministeeraa Abiyyi Ahmed waliin dhimmoota adda addaa irratti mari'achuu isaanii ilaalchuudhaan kan ibsan irratti gama mootummaatiin hanga yoonaatti wanti jedhame hin jiru. bilisummaa oromoo ABO'n gama isaatiin waldhabdeen mana amantaa kana keessatti mudate akka seeraa fi qajeeltoo mana amantichaatti akka furamuuf gaafateera obbo Lammii Gammachuu sabquunnamtii adda bilisummaa oromoo ABO'ti.
rakkoo tibbana mana amantaa ortodoksii Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiruni adda bilisummaa oromoo rakkoon keessoo isaaniitti mudate heeraa fi akka adeemsa mana amantichaatti akka isaan furatan kan inni akeekuu jechuudha. Garuu akka seera idil addunyaa keeta kudha saddeet namni kamiyyuu afaansaan eenyummaasaa fi amantaasaa isa fakkaatu akka inni itti geggeeffatu ni jajjabeessinaa jechuudha.
Sababa rakkoo mana amantaa ortodoksii Itoophiyaa keessatti mudateen magaalaa Finfinnee keessatti torbaan darbe keessa bakka tokko tokkotti rakkoon nageenyaa mudatee ture jechuun bulchiinsi magaalichaa ibsuun isaanii yaadatama. Kanumarraa ka'uun jimaata darbe guutuu magaalattiitti manneen barnootaa oolmaa daa'immaniitii haga sadarkaa lammaffaatti jiran kan mootummaa fi kan dhuunfaa cufamanii turan har'a gara baruuf barsiisutti deebi'anii jiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnees ibsa torbaan darbe keessa baaseen manneen barnootaa keessatti jeequmsa kakaasuuf yaaliin adda addaa taasifamaa jira jechuun ibsuunsaa ni yaadatama. Miidiyaaleen hawaasummaa torbaan darbe keessa cufaman ammallee hin banamin jiru. Kanneen ugguraman keessaa Feesbuukii, Tiiktookii, Teelegiraamii fi Vaayibarii yoo ta'an sababa maaliif akka ugguraman gama mootummaatiin hanga ammaatti wanti ifatti dubbatame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee qophiin itti aanu qophii torbanii Ameerikaaf uummata cheestii qophii har'aa keessatti seenaan dhugaa irratti hin hundoofnee fi Ameerikaa keessatti dubbatamu seenaa keessatti yeroo hedduu innaa barreeffamu arginaa jedha. Qophiin kun seenaan dhugaa yoomiyyuu ifatti ba'uunsaa hin ooluu jedhu hayyuun seenaa immoo gabaasa dhimma kanarratti qophaa'ee tujubeetu harkaa qaba.
Seenessa qabatamaa hin ta'in kan Ameerikaa tokko tokko. hanga hundeeffama biyyattiitti deemu akkuma isa yeroo ijoollummaa jechuun umrii isaanii waggaa ja'a ta'aniitu jiranii pirezidaantiin ameerikaa jalqabaa joorji waashingtan soba dubbachuu waan hin dandeenyeef waa'ee muka cheerii jedhamu kan abbaa isaanii muruudhaaf qottoo fudhatan boodarra dhugaa dubbachuuf dirqamatti ta'e abbaa isaaniitti dhugaa jiru himan jechuufa somni mul'ataa ta'eef akka waan gaarii ta'etti himame hedduudha jedhu yuunivarsiitii piriinstanitti piroofeesara seenaa akka ta'an keevin kruuz kruuz akka jedhanitti miidhaan inni dhugaa ka dhufu soba yookaan seenessi qabatamaan ta'in imaammata mootummaa yuunaayitid isteetsi irratti dhiibbaa ka geessisu yoo ta'e qofa kruuziif michuu isaanii hayyuu seenaa yuunivarsiitii piriinstan kan ta'an juuliyaan zalzar kitaaba isaanii mith ameerikaa jedhuuf barreeffamoota walitti qaban. seenaa walitti qabame kana keessatti barreessitoonni seenaa irra caalaa yaada madaalawaa qaban digdama kan hirmaatan yoo ta'u kanneen safuutti cichan kan isaan seenaa dabsan ittiin jedhan dhimmoota ijoo kan akka nageenya daangaa hanna filannoo laalchisee geggeessamu gara jabummaa poolisiif ajjeechaa poolisii joorji filooyid kan bara 2020 taansee mormitoota mirga siiviiliif deebii kenname irratti fuulleffatan yuunivarsiitii yeelirraa galaandaa gilmoor akka barreessanitti. siidaan qabsaa mirga namaaf hoogganaa mormii gaarii kan maartiin luuter king du'u flooyid booda faayidaa mormitoota kanneen black lives matter jechuun daandiitti ba'anii waliin walitti dhufeenya inni qabu akka inni ifatti mul'anne ta'ee jechuun barreessan hoogganaan qabsoo mirga namaa maartiin luuter king sirna kaapitaalizimiif sirna waraanaa balaaleffachuun isaanii baay'ee kan nama quuqu ta'ee ture jedhu kiruuz king falmiif walxaxiinsa sana hundarraa adda bahanii akkaataa nama hin mufachiifnetti akka salphaatti dubbachuudhaan eeyyee loogiin sanyii gaarii miti namni hunduus irratti waliigalaa jedhan namoottan mormii lubbuu dhaloota gurraachaaf ni dhimmina yookaan black lives matter jedhu keessatti hirmaatan akka maartiin luuter king dhabuu isaaniitiin qeeqamaa jiru dhugaa dubbachuuf garuu waan king wajjin wal isaan fakkeessu hedduu qabu. nataaliyaa melmaan mana barnootaa the new school jedhamutti profeesara seenaa yoo ta'an kanneen yaada qixxummaa dubartiif falman safuu aadaa maatii faallaa dhaabatuu ka jedhu mormanii jiran kiruuziif michoonni isaanii deebii kennaa jiraachuu isaanii ibsuudhaan qeeqa akkasii mormaniiru kitaabni isaan barreessan kanneen safuutti cichan hangi tokko xiinxalawwan seenessa qabatamaa hin taane kan warreen gara bitaa leellisaniin barreeffame jechuudhaan. barreeffama hayyoota kanaa qeeqaniiru barreeffamni gaazexaa naashinaal riviiyuu jedhu irratti barreeffame tokko akka jedhutti kitaabonni kun seenessuu qabatamaa hin taane yookaan sheekoo kamiyyuu of keessaa hin qabu kan waaltaa ameerikaan for ikonomiik riisarch jedhu barreessan mikaa'el doomaa kan hayyoonni seenaa yeroo hedduu irratti waliin galle seenaan walitti aansee irratti mari'atamu kan qabudha jedhan. yeroo ammaa kan nuti jiraannu qaama lachuu waliin tokkummaa uumuudhaan yeroo yaada walitti jirru ta'uu hubanneerraa jedhu hayyoonni seenaa qophiin ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
hayyee qophiin keenya ittaan immoo qophii torbanii ispoortiidha. dorgommii maaraatoonii gidduu kana dubaayii keessatti taasifameen atileetonni itiyoophiyaa dhiiraa fi durbaanis sadarkaa tokkoffaarraa amma kudhanaffaatti bahuudhaan injifatanii jiru dorgommii maaraatoonii baranaa irratti bu'aa bahiin waan baay'ateef sa'aatiin eegame akka hin galmoofne leenjisaa gammadaa. Gammaduu daddafoo fi akkasumas atileetii galatee burqaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru eebbisa nageessaa dabalata qaba.
Dorgommii maaraatoonii Dubaay kan bara 2023 dilbata kaleessaa irratti lammiileen Itoophiyaa dhiiraaf dhalaan sadarkaa tokkoffaa hanga kurnaffaa qabachuun seenaa kanaan dura hojjetan dabalaniiru. Haadha warraan shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa taammiraat tolaa kan taate darraadhiidhaan fiigicha dubartoota gidduutti dilbata kaleessaa maaraatoonii Dubaay irratti dorgommiin injifannoo gonfatteetti. Akkasuma obboleessisaa Abdiisaa Tolaan dorgommii dhiiraatiin injifannoo galmeessiseera. Darraadhiidhaan injifannoo guddaa seenaa atileetiksii keessatti sa'aatii dhuunfaa sa'a lamaa fi daqiiqaa tokkoo fi sekandii kudha tokko galmeessuun kan injifatte yoo ta'u ruutaagaa lammaffaa siraanash shirgaa sadarkaa sadaffaa ta'uun olaantummaa isaanii agarsiisaniiru umurii ganna 22 kan ta'e obboleessi taamiraat tolaa abdiisaa tolaan yeroo jalqabaa fi maaraatoonii irratti hirmaachuun sa'aatii lamaa fi deeqa shanii fi sekandii 42 kan injifate yoo ta'u atileetonni lammiilee Itoophiyaa kan biroo dheeressaa galataa fi haayimaanoot alaw immoo lammaffaa fi sadaffaa ba'aniiru fiigicha gabaabaa fi jiddugoleessaan kan beekamtu atileet galatee burqaan dorgommii maaraatoonii dubaay baranaatiif qophii gahaa taasistus dorgommichaaf guyyaa muraasa hafu miidhamuun ishee kiiloomeetira 27 booda dorgommicha akka ittiin fufne sagalee ameerikaatti bilbilaan dubbatteetti.
Haalli dorgommichaa xiqqoo baay'ee rakkisaa ture Duubaay kanaan dura akkanaan turre tokkoffaa koorsiin isaas jijjiiramee jira koorsiin jijjiirame kun bu'aaf bayii qabaa baay'ee tabba qabaa baay'ee rakkisaa ture bakkee dorgommichaa kanaan duraan bara kuma lamaaf kudha saddeet fakkeenyaaf sa'a lamaa fi digdama kan fiige Duubaayitti yeroo jalqabaatiif. amma immoo laale koorsiin isaa akka jiru hin jijjiiramee jira baay'ee rakkisaa fi baay'ee nama dhibaa ture karviiniin baay'ataa amma erga haga 21 nagoma koon deemaan ture aniyyuu sanaan booddee immoo karviin baay'ataa dhufee karviin sana garanaa garana goraan dhufnee tabbiin baay'atee soo sanaan booda bakki lukti nami liqe kun baay'ee natti dhagamaa dhufnaani. kiiloomeetira 27tti kan addaan kutee ba'e jechuudhaan ijoolleen kuuwwan hamma ta'aniin akka kanaan dura duubaa irratti sa'aatiin isaa baay'ee saffisaa fiiganii fi kanaan dura koorsiin duubaa kudha sagali amma immoo laal 21 kaatanii amma immoo darraa diidhaati kan tokkoffaa baate akka duubaa dorgommii guddaa gold leebilii ta'etti wanti isaa qophiin isaanii hundi bareedan turre haga. bishaan dhugaatii dirasii rakkisaa ture.
Maaraatoonii Dubaay inni baranaa kun erga bara 2019 kan hin dorgomamne yoo ta'u daandiin fiigichaa kanaan dura itti fiigamurra jijjiiramuunsaa sa'aatii barbaadamu akka hin galmoofne leenjisaan atleetota kunneen gammadoo daddafoo sagalee Ameerikaaf yaada kennaniiru.
Sababii koronaa irraa kan ka'e saniin boodallee rakkina baajataatirraa kan ka'e waggaa sadii hin godhamne ture. amma akka godhamus ka beekame amma ji'a tokkoof dhaqqaadhaan dura nutti himame garuu yeroon qophiilee baay'ee hin jiruyyuu amma dandeenyetti waanuma dhaqqabne hin dafne qophii gooneet qabxiin galmeessine gaariidha. Kun baay'ee gammachuu guddaa qaba garuu. Akka duraanii duraanii duraa irratti lamaaf daqiiqaa sadii lamaaf daqiiqaa afurii mo'atamaa ture. Barana koorsiin irratti fiigamee xiqqoo ulfaata. Ol ka'aa qaba. Sa'aatii ijoolleen shan keessa xumuranii dubartiin immoo digdamii tokko xumuranii kanaaf sa'aatiin saffisni isaa xiqqoo gadi bu'uu danda'e malee wanti kuuwwan gaarii ture.
Egaan akkuma beekamu obboleessi Taamiraat Tolaa akkasumas immoo haati manaa Taamiraat Tolaa dorgommii kana dheeraaf dhalaan injifachuudhaan seenaa addaa hojjetaniiru. Mee akkamitti ilaalte kana?
Qophiin illee yoo tokko mo'ate obboleessumatu itti taraa innis gorsa tokko waan kennuuf haadhamaa dharraanis odoo dahumsaan waggaa sadii fiigichaan ala taate malee. atleetii cimtuu turte. Kun cimanii wanta hojjetaniif qabxii gaarii galmeessuu danda'aniiru. Kun waan nama gammachiisus.
Hordoftoota keenya dhumarrattis waa'ee tapha kubbaa miilaa Yuunaayitid Isteetsitti taphatamuu waan gurra simbuuf nu qabna. Taphni kubbaa miilaa Ameerikaa marsaa 57ffaan gareewwan 32 gidduutti taasifamaa ture. Gareewwan waancaadhaaf ga'an lama gidduutti dilbata kaleessaa kutaa biyya Ariizoonaa magaalaa Laadeelitti taasifameen xumura argatee jira. Tapha waancaa kanaaf kan dhiyaatan garee magaalaa Kaansaas Chiif jedhamee waamamuu fi akkasumas garee magaalaa Filaadelfiyaa Eegil jedhamee beekamu yommuu ta'an gareewwan lamaan taphichi raawwachuudhaaf amma sakandii kudha tokko hafuutti qabxii soddomi shaniin walqixa turanii dhuma irrattis gareen kaansaas qabxii sadii argate qabxii soddomi saddeetiin mo'uu danda'eera. Erga taphni kubbaa miilaa Yuunaayitid Isteetsitti gaggeeffamuu jalqabee bara 1967 kaasee gareen kaansaas yommuu shaampiyoonaa ta'u inni baranaa kan yeroo sadaffaadhaa fi bara 1970 bara 2020 fi bara 2023 jechuudha. Gareen kaansaas bara 2021ttis waancaadhaaf dhiyaatee garee taambaa ba'een qabxii soddomi tokkoo fi sagaleen mo'atamee lammaffaa ba'umsaas ni yaadatama. Gabaasaa sagalee Ameerikaatiif eebbisaa nagasaa Stookholm, Siwiidin.
Hordoftoota keenya oduu ispoortii biraatiin shaampiyoonaa biskileetaa Afrikaa gulaan ala saddeetii amma kudha sadiitti bara 2023 jechuudha Gaanaa Akiraa keessatti taasifamaa tureen lammiin Eertiraa Heenook Muluu Birhaan kiloomeetirii dhibba tokkoo fi digdama gulufuudhaan mo'atee jira kanuma gurras hin buusuudhaaf yaannaa jechuudha. Egaa hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebi'uunitti waan nuyi wajjin turtanii fi isin galateeffachaa bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bulaa.